iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwabonye ikingura ni thomas kamirindi ubasuhuza mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe aha mu burundi kandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu diodone nahimana arasaba amashyaka kwigisha urubyiruko rwayo ubworoherane turashaka gusaba rero abarongoye imigambwe iri kwiyamamaza muri kino gihe gushikiriza amajambo atomoye kwihaniza abantu bari mu migambwe yabo canke urwaka cane cane kugira ngo birinde ntiduhabe dusubira inyuma na gatoyi usange uh, harabayeho uruhagarara Diodone Nahimana kandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amatora azatangira ku itariki ya makumyabiri y'uku kwezi mu cyiciro cyayo cya mbere ejo rero wari umunsi wa cumi wo kwiyamamaza mu Burundi naho mu Rwanda imashini zipima virusi itera sida zigiye gupima na virusi ya korona ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari mugume ku maradiyo yanyu nk'uko mubizi banywanyi b'ijwi rya amerika amakuru y'ibiyaga bigari abanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana ndakuramukije tomasi umugambi wo kongera kunagura imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na sudani wateye iyindi ntambuko ikomeye leta mfata kibanza ya sudani yatangaje muri iyi ndwi ko yagenye nurerdine sati inzobere muri diporomasiya kuba ambasaderi w'icyo gihugu muri amerika igenwa ryiwe riza ryaremejwe na amerika rirangije kandi imyaka irenga mirongo ibiri ibyo bihugu bibiri byari bimaze bitarabana ryiza ku ntwaro ya omar al bashire abasesanguzi mu byerekeye imigenderanire mpuzamakungu i washington ku murwa mukuru wa amerika bavuga ko ikigiye kuzokurikira ari ukwihweza gukura sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba amerika ibona ko mu gihe sudani yogarukana intwaro ya gisivile kandi ikavavanura no kudurumbanya umutekano mu gihugu no mu karere iherereyemo ryoba ari ihinduka rikomeye muri ako karere amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'ubwigenge bushingiye ku madini muri sudani arashima umugambi wa leta wo guhana abakora umugirwa wo guca ibice by'ibihimba by'irondoka by'abafasoni mu ndwi iheze leta afata kibanza ya sudani yaremeje integuro y'itegeko rizohana abazokora uwo mugirwa ku mukobwa canke umugore uwo ari we wese uzobirenga ko akazohanishwa umunyororo w'imyaka itatu n'ihadabu ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu oni abagore canke abakobwa icenda ku icumi bafise hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'icenda barakorewe uwo mugirwa muri sudani byatumye bamwe muri bo bagira ibibazo by'amagara bitari bike umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms tedros adenom gebreyehusi kuri uyu wa gatatu yaragabishije ko ibihugu byakuyeho guma mu rugo bishobora kuzoyisubiramwo mu gihe batobikorana ubwitonzi tedros ahanura ibihugu kubanza gufata intambuko zikwiye imbere yo gusubira kureka urujya n'uruza rw'ingenzi izo ngingo zirimo gutegekanya ubuhinga bukomeye bwo kugenzura abantu ni mu gihe ubuhindi bwabonye ibitigiri by'abandura umugera wa korona byiyongereye bikomeye inyuma y'ingingo yafashwe muri iyi ndwi yo kurekura abanyagihugu bagasubira mu buzima busanzwe shanseliye w'ubudage angela merkel yatangaje kuri wa gatatu ko shampiyona y'umupira w'amaguru yo muri icyo gihugu bundesliga ishobora kongera gutangura mu mpera z'uku kwezi izuba birangije amezi abiri yaraheze izo nkino zarahagaritswe kubera kovide cumi n'icyenda merkel yabimenyesheje ahegeje kuganira na baburamatari cumi na batandatu b'icyo gihugu inyuma y'aho abandura ku munsi muri icyo gihugu byagaragaye ko bagabanutse yashikirije kandi ko izo nkino zizoba atabarorerezi mu bibuga hakomejwe kandi n'ingingo z'isuku kandi n'imigwi igakina ibanje kwiyugaranira hamwe mu kiringo kanaka imbere yo kuja mu kibuga gukina abategetsi muri leta z'ubumwe za amerika no mu bushinwa barabandanya guterana amajambo ku mamuko hamwe n'ingendo zafashwe mu minsi ya mbere ikiza ca korona caduka ubushinwa bwagiriza umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo gukina politike mu kuvuga ko umugera utera covid 19 waturutse muri laboratware y'i uhane pompeo ariko asaba ubushinwa gutanga amakuru akwiye kuri uyo mugera ibindi bihugu birimwo ubudage ubwongereza na australia nabyo biriko birasaba amakuru arenze ku byo bazi bijanye n'uwo mugera pompeo yasabye kuri uwa gatatu ubushinwa kureka abashakashatsi babwo bakaja ahabona bakavuga ivyo bazi ashikiriza ko akamu kiwe ko gushira ibintu ahabona kadatumbereye politike ariko ari mu ntumbero yo kurokora ubuzima bw'abantu
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari duhere mu burundi aho leta irega umugambwe cnl guhohotera abanywanyi ba cndd fdd umugambwe uri ku butegetsi ni inkuru ya mugenzi wacu desire yatungimana uri i kigali mu rwanda mu itangazo yashikirije abamenyeshamakuru bataronse n'akaryo ko kubaza ibibazo pascal barandagiye umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu arashima muri rusange ingene kwiyamamaza biriko biragenda aranegura ariko uko umugambwe senere urongowe na gatongwasa uvyifatamwo mu gutoteza abandi ahatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero ku munsi w'imana igenekerezo rya gatatu rusamba ku mutumba wa rukore komine ntega provinsi kirundo abanywanyi b'umugambwe senere bategereye umunywanyi w'umugambwe sndfdd baramukubagura gushikaho barasa n'umwambi hakaba hari n'umwe mu barashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'ingozi mu ntara ya cankuzo kuwa mbere igenekerezo rya kane rusama muri komine kigamba abanywanyi b'umugambwe senere umutumba shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba wasaswe bakomeretsa uwurongoye imbonerakure ubu akaba ari mu bitaro cankuzo mu ntara ya kayanza ku munsi w'imana igenekerezo rya gatatu rusama kuvuka ukwezi muri komine rango muri site ya gikomero abanywanyi b'umugambwe senere bakubise abaheruka kwinjira mu mugambwe fndfdd mu gihe muri komine ya butaganzwa naho ku mutumba wa kigwandi naho basambuye inzu y'icegera c'uburongoye imbonerakure mu ntara bongera bonona ingoro y'umugambwe fndfdd ku mutumba wa kiryama waramutswe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazoyarenga ko bakazohanwa bimwe vy'akarorero turabagabishije kandi ubwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bashyizeko umukono mu kayanza igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu kigarama umwaka uheze aha ni muri ya kode zo kongite ndabahamagariye kuzibutsa kandi babyibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko bibuke ko itegeko rigenga amatora kuva mu ngingo ya majana abiri na cumi n'umunani gushyika ku ngingo y'amajana abiri na mirongo ibiri na kabiri ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajanye no kwiyamamaza twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha ubu hagezeho bija mu ngiro pascal barandagiye asaba baburamatari ba musitanteri abarongoye amazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza abasaba ariko kubikora ataho begamiye abajejwe intwaro tubasabye kuguma ku kivi ku mwanya ku mwanya batumenyesha ivyo vyose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijanye n'ibihe turimo vy'amatora amahoro n'umutekano niwo mutahe mukuru dufise kuko ikarahara mu ruganda igacura aha rero turasaba by'ukuri kudata ikivi ngo bagume biruka hirya no hino muri kampani cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano ibanda yahundwa bakeza kuguma hafi bamenye ibiko biraba kandi batunganirize ababituye dusabye abari mu myiyamamazo ko igihe cyose hoba hari bikagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajejwe intwaro kugira babatunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose ababyeyi koko barandagiye ivyaje inyuma y'ivyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika bene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano aho bose bagoma batugenza nabi mu miyamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko hari abatipfuza ihiganwa rya politike mu gushaka gucinyiza abo bahiganwa Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika ijwi ry'amerika turacyari ku burundi aho ejo wari umunsi wa cumi wo kwiyamamaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru tubwire bimwe mu byaranze umunsi w'ejo imyiyamamazo yo kuri uno wa gatatu mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi umukuru w'umugambwe sanel yagihereye muri komine mabayi ihana urubibe n'igihugu c'u rwanda agatogwasa umukandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu w'uwo mugambwe yabwiye abanyamabayi ko yiyamiriza agatotezo kariko kagirwa abanywanyi biwe muri bino bihe vy'imyiyamamazo aha avuga zimwe mu ngingo zibuza abasenel kwibonekeza mu mabarabara inyuma y'isaha cumi na zibiri z'umugoroba bambaye umwambaro w'umugambwe wa wabo ikigaragara ni uko abo duhiganwa ubwoba bwabakekeye nicyo gituma bariko barakoresha ingufu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinyize ngo ntibikunde ngo tubaganye kampani ibi ndabivuga mfatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo mfatiye ku ngingo ziriko zirafatwa aho ubu ngo bafashe ingingo y'uko uhereye saa cumi na zibiri umuntu bazabona yambaye ikimenyetso cya seneri bazomwagiriza yuko ariko agira propaganda mugabo nagira nimba bagifise akenge bigarure umugambi senel uriyamiriza kandi indongozi z'umugambi snedfdd uri ku butegetsi atakindi zivuga mu myiyamamazo atari ukwagiriza uwo mugambwe gushaka kugarukana mu gihugu abo bita abansi agatogwasa akavuga ko atamurundi n'umwe akwiye guhera mu buhungiro ntasiga inyuma no kunagura imigenderanire n'amakungu mu gihe mu ntari hano rubibe n'u rwanda ibihugu bibiri bitagicana uwaka twama tuvuga tuti dushaka kubaka uburundi bwa bose ubu babuze ibyo bavuga batanguye kuvuga ngo ngo dushaka kugarukana ba buyoye hoba hari ahantu mu mategeko y'igihugu na mpuzamakungu uburundi bwemera hoba havuga yuko hari abarundi babwiza kuba mu gahinga bakitwa impunzi bakitwa ibyo ntazi iyo tuvuze uburundi bwa bose tuba tuvuze uburundi butitiranwa n'umugambwe uburundi butitiranwa n'amoko uburundi butitiranwa n'imitumba tumaze imyaka cumi n'itanu dutwagwa n'umugambwe witwa snddfdd utari muri uwo mugambwe ukamenga nta gaciro ufise mu gihugu ukamenga nta jambo ufise mu gihugu ukamenga nta burenganzira ufise mu gihugu uburundi bwa bose ni uburundi butahura yuko abarundi tutari zinga ni uburundi butahurika yuko dufite imigenderanire n'amakungu n'ababanyi imigenderanire ni ngombwa kuyinagura kubera yuko turakeneraniye hari ibyo tudashobora kwikorera ngaha iwacu bidusaba kurondera mu mahanga hari ibyo natwe dushobora kwimbura iwacu cyane twohingura dukenera kuronka isoko mu mahanga atari imigenderanire ihari ibyokunda uwo ari mu bakandida indwi biyamamariza amatora ababazwa n'ingene komine ya mabayi yagendeye icukugwamwo ubutare ariko ataterambere riharangwa anegura n'imvugo y'abategetsi bama bariko bavuga ko igihugu cazingamitswe n'abakoroni aho n'umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi sndfdd arahafitiye ico azokora niyatorwa evariste ndayishimiye kuri uyu wa gatatu nawe yari mu ntara ya cankuzo mu buseruko bw'igihugu mu migambi ashira imbere harimwo guhindura ingendo maze abantu bakijukira ibikorwa bakagwanya ibibatandukanya sinzaruhuka nkibona abenegihugu badafungura nk'uko bikwiye sinzaruhuka nkibona amagara y'abenegihugu agendera ku mangengeri sinzatora agahengwe nkibona abantu barara mu nzu zitagira ubuntu imana ntiyaturemye ngo turabe mu byari nk'inyoni sinzohagarara abana b'igihugu babuze uburyo bwo kujya ku ishuri sinzohemuka nabonye abarundi baroraniwe mu buzima bwabo nicyo gituma uyu munsi ndabasabye yuko turwanya icyo cyose kidusamaza dukora ibikorwa dutera imbere turonke ubuzima bwiza mbega ndarabaze tuzovuga ko turi abahutu abatutsi cyangwa abatwa gushika ryari ingo duhinduke twese twitwa abarundi tuzoheza ryari kurondera ibidusanishamwo turabana mu maso dupfa ibitagira mvura usanga dupfa amadini imigambwe intara ibyo byose ni ukubireba kugira ngo turabe icyo twokora kiduteza imbere abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko abo bagabo babiri ari bo basa n'abahanganye mu kibanza c'umukuru w'igihugu azo bitariki mirongo ibiri z'uku kwezi byeklave niyo nkuru ku bwijwi ry'amerika
muri iki gihe cyo kwiyamamaza mu burundi bamwe mu bakandida batawe muri yombi nibyo mugenzi wacu eloge wirika neza atubwira muri iyi nkuru irambuye uhereye kuri pasiteri mpawe n'imana yiyamamariza gukenguza amateka muri makamba mu mpanuko afungiwe ingozi mu buraruko kuva mu ndwi iheze akaba yasabiwe n'umushikirizamanza wa repubulika igihano c'umunyororo w'imyaka itanu n'ihadabu ry'ibihumbi ijana kuri uyu wa gatatu ugaca kuri katikeziimana yitoreza ubushingamateka mu ntara ya bujumbura mu burengero yinjijwe ibohero rya mpimba kuri uyu wa kabiri mu ijoro kugeza ku bandi banywanyi mirongo irindwi na babiri ba senere bahagaritswe kuva hatangwa imyiyamamazo urutonde rw'abatavuganwe n'ubutegetsi bafunzwe rukomeza kuba rurerure abarenga mirongo itandatu muri aba bafunzwe bakurikiranwa ku vyaha vyo kugwana n'ubwicanyi inyuma y'imishyamirano yatumye abantu babiri bapfa abarenga mirongo ibiri na batanu nabo barakomereka ibi biraje ishinga abakandida nk'uwigenga diodone nahimana yabigarutseko mu kiganiro yatangiye ingozi kuri uyu wa gatatu turashaka gusaba rero abarongoye imigambwe iri kwiyamamaza muri kino gihe gushikiriza amajambo atomoye kwihaniza abantu bari mu migambwe yabo canke urwaruka cane cane kugira ngo birinde ntitubabe dusubira inyuma na gatoyi ngo usange ah, harabayeho uruhagarara bakabwira urwaruka barongoye yuko bakwiye kugira inyifato nziza yo kwirinda ikintu cose cotuma habaho gushamirana ah, hagati y'urwaruka no mu migambwe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe tuzakumva ko yaguye mu mporera canke yagiriwe nabi azira ibyo yiyumvira naho imana w'umupasitori wa mbere yakoze politike ku mugaragaro mu burundi kugeza aho yitoreza ikibanza ca perezida akomeje kwiyamamaza co kimwe na gastonsi ndimwo bahuriye ingozi uwo mukandida wa iproni ikomeje kwicamwo ibice hakaba abayiturukamwo bidatera isoni kujana imyambaro y'uwo mugambwe washinzwe n'incungu yo kwikukira mu mamitingi ya sende dfdd no guhamagarira abarundi guhunda amajwi evariste ndayishimiye kandi yitwa ko ari umukeba wabo agereranya intwaro y'ubu n'iyagisirikare twifuza guhindura amateka y'igihugu cyacu cy'uburundi kugira ngo igihugu kiramutswe umusivile aho haheze twarabonye intwaro z'igisirikare sibyo bamwe bacaja kurwana intwaro z'igisirikare tuzikureho ubu naho ni izindi z'igisirikare uno munsi natwe n'abasivili twifuje guhindura ibintu bidaciye ku muheto mugabo biciye mu mutekano w'amatora ejo umugambo yarasigana iproni ugatahukana intsinzi ko mwabishatse tuzotwarira abarundi bose ntabwo tuzovuga ngo carakuvunye ngo carakuvunaguye abarundi bose tuzobasangiza
mu kurindira ko abigera ko leon sengenda ku mwana wa frodebu yakuye iprona ku butegetsi yari imaze ku imyaka mirongo itatu n'umwe mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu imbere y'uko perezida melchior ndadaye yicwa ngo basubire kugabura ubutegetsi uwo mwaka nyene ubu ikimuraje ishinga ni ugukura abarundi mu bukene abantu benshi badukikije imigambi batubwira bati none uburyo muzobukurahe tubabwira tuti igihugu cy'uburundi kirafise uburyo genda mubaze amahera ubera yirwa iratoza ari hehe yaca hehe amahera ava mu bu- mu butare n'agataka ari hehe turizi ibirengera nta niyo ibi byo kuratira ijisho ry'igihugu ngira nta niyo bibaza ingene yoja imbere uburyo burahari bukoreshwa nabi nico gituma tuzofata ingingo yuko amafaranga yose y'abanyagihugu ntituzosubira kuba ikigega ca leta tuzobuka ikigega c'abanyagihugu igituma no kubera ubuze ikiga ca leta perezida yumva ko ari guyiwe ubuze ikiga ca leta umushikiranganji yumva ko ari guyiwe ubuze ikiga ca leta umenga twebwe ntituri n'abanyagihugu tuzofata ingingo arya mahera azoshikirizwa abanyagihugu mu makomine abanyagihugu barangura imigambi yo kwiteza imbere amafaranga ari hafi kuko iyo bagiye kurondera amadeni ntibanyene bakora baziyakura ngaho nyene muri komine ibintu by'amoko n'imigambi mushyire ku ruhande muje hamwe mu mashyirahamwe y'iterambere mwubake igihugu kitubera umuvyeyi natwe tukibera abana beza sivyo none fede buganza fede butsinda
eroge uri kaneza ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda aho leta yafashe icyemezo ko imashini zipima virusi vih itera sida zigiye gukoreshwa noneho no gupima virusi ya korona ni inkuru ya asumuta kaboyi iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho leta itangaje gahunda yo koroshya ingamba z'ibihe bidasanzwe abantu bakongera gusubira mu mirimo yabo umuyobozi mukuru wa rbc dr nsanzimana sabe yavuze ko mu minsi iri imbere hagiye kujya hifashishwa imashini zisanzwe zifashishwa mu gupima virusi itera sida zikazitabazwa mu gupima virusi ya korona kugira ngo umubare w'abapimwa icyo cyorezo wiyongere ndetse iyo serivisi irusheho kwegera abaturage uh, tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze igihumbi tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka hiv zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye ibyo nabyo biri vuba twatangiye dupima abantu bafite ibimenyetso tugeraho dupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi tugeraho noneho tunatekereza ngo ariko iki cyiciro nacyo wagipima ubu noneho dufite umukoro w'uko tuzajya dupima abantu benshi bashoboka uh, ko ubushobozi bwiyongera iki cyemezo gifashwe kandi nyuma yo kuva kuri uyu wa mbere leta yakomoreye imirimo imwe n'imwe yongera gusubukurwa abaturage benshi bahita bajya muri iyo mirimo bari basanganywe abayobozi bakagaragaza ko batewe impungenge n'uburyo abantu benshi batarimo kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukomeza kwirinda virusi ya korona umuyobozi w'umujyi wa kigali rubingisa pidanse yabwiye radiyo ijwi rya amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bimwe mu byo abaturage batarimo kubahiriza hagaragayemo ikintu cy'abaturage bakijya gukora ingendo zitari ngombwa hakagaragara ko harimo n'abandi batarumva igikorwa cyo kwirinda abantu bagenda batubahiriza batambara masike gusohoka mu rugo rwose utambaye masike ntabwo byemewe mu birimo gutera impungenge inzego zishinzwe ubuzima mu rwanda ni uburyo abantu bagenda badasiga metero hagati y'umuntu n'undi ndetse ko hari na benshi bagenda batambaye udupfukamunwa hari bamwe mu baturage babwiye ijwi rya amerika ko kugeza ubu mu cyaro kubona aho wagurira agapfukamunwa ari ihurizo uyu atuye mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo ubwo icyo nakubwiraga kindi ubona kiba bangana kitanu kitanahari cyane urebye nyine turiya dupfukamunwa nitwo abantu ubona batambuka benshi batadufite ariko bitewe n'aho bashobora kudushakira aho baducuruza hafi badufite mbona tugiye dufite nk'umuntu umwe ufite wenda nk'isoko sinzi niba ari isoko baba baramuhaye ariko dufite umuntu umwe bitavuga ngo mu mabutike n'ahandi ushobora kudusangamo udusanga ku muntu umwe wenyine icyo cyo bakakibaza baga se nimba umuntu ari umwe acuruza ubwo dupfukamunwa akagari akagari kakaba ari umuntu umwe uri mu kandi kagari azagahikira ate kugira ngo abashe gukambara dr nsanzimana uyobora rbc asobanura ko imashini zari muri laboratwari u rwanda rwatangiranye zikubye inshuro zirenze ebyiri ariko n'abakeneye gupimwa nabo bagenda biyongera umunsi ku munsi uyu muyobozi asobanura ko mu gihe mu rwanda hagaragaraga bwa mbere umurwayi wa virusi ya korona hapimwaga gusa abantu bafite ibimenyetso baza kongeraho gupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi ubu noneho bakaba bafite umukoro w'uko bazajya bapima benshi bashoboka uko ubushobozi buzagenda bwiyongera minisiteri y'ubuzima isobanura kugeza kuri uyu wa kabiri hari hamaze gufatwa ibipimo bigera ku bihumbi mirongo itatu na bitandatu aho abagera kuri magana abiri mirongo itandatu n'umwe aribo basanganywe icyorezo cya virusi ya korona umubare w'abamaze gukira ni ijana na makumyabiri n'umunani abagera ku ijana na mirongo itatu na babiri baracyitabwaho n'abaganga mu gihe nta urahitanwa n'iki cyorezo nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kinavuga ko kandi barimo gutegura uburyo bwunganira ibindi bigo nk'icya kanyinya n'icya nyamata byajyaga byakira abarwayi ba virusi ya korona mu gihe baramuka biyongereye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona maze rero mugire umunsi mwiza kandi namwe mwirinda virusi ya korona uko mushoboye kose murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko bizorushiriza radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika